Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii ja'aa fi walakkaa hanga sa'aatii torbaatti galgala ammoo sa'aatii ja'aa hanga sa'aatii ja'aaf walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii torbaaf walakkaa hanga sa'aatii saddeetitti galgala ammoo sa'aatii torbaa hanga sa'aatii torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa kilooheerzii kuma torbaa fi dhibba tokkoo fi torbaatamii shan irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kilooheerzii dhibba saddeetii fi soddomii torba irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii kudha sagal kiilooheerzii kuma kudha shanii fi dhibba afurii fi digdama irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii saddeetii hanga sa'aatii saddeetii walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii saddeetii hanga sa'aatii sagalitti afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama kun sagalee bilisummaa oromootiin.
ashamaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophii har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa qophii kana beeksisuudhaan haga sagantaa keenya xumuraatti kan isinii waliin turu an ibsaa gaaddisaati. jilli adda bilisummaa oromoo gara lixa oromiyaatti imaluudhaan hawaasa waliin marii akkaan miidhagaa ta'e geggeesseeti jira. marii kana irratti hoogganoonni dhaabaa sadarkaa adda addaa irratti argaman hawaasa waliin marii taasisaniiru qophiin keenya har'aas imala jila adda bilisummaa oromoo gara lixa oromiyaa magaalaa gimbitti taasise irratti kan fuulleffatu kutaa lammaffaadha akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu faana bu'uudhaan haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeerra.
dhagahi dhaggeeffadhu haga dhaggeeffadhu iji kee wal ilaalu laalee olaa magarso iji hamaa gara isaa ilaalu. Eeyyee hawaaqsii galate eeyyee hawaaqsii galate eeyyee hawaaqsii galate. Sabni utubaa dhaabde malee dhaabde jala nu jiraachifte sii galata. Ookubaa teessoo godhu nagaa teessoo nu godhi biyya nagaa nu jiraachise afaan nagaa nu dubbachiise yaada nagaa nu yaachise. Eeyyee hawaaqsii galate eeyyee hawaaqsii galate. Daachi haadha margoo siifis galata. Marga kan sa'aa godhi margaa margaa kan namaa godhi. Boolla faan rifeensaa nu ooshi gufuufaan karaa nu ooshi. Bakakkaa rogaa nu ooshi jabbii gaafaa nu ooshi. kan sirraa margu nyaannaa nu sifeessi kan sirraa burqunnaa nu sifeessi madda nadaajii malee ooftee hiyyeessa kee irreessa kee soorte dachee sii galata sii galata sii galata yaa waaqayyo caalaa qabdaa caalaa sa'aa nuu bushi caalaa namaa nuu bushi marga kan sa'aa godhi margaa kan namaa godhi wallaalaa nuu guddisi gee beekaa lubbuu nuu bushi ciniinsuu waggaa dhibbaa miixuu waggaa soddomaa hiikamuu geenyeerraa mee ililchi sibu ililchi. Ililchi ililchi ililchi. Ciniinsuu bara dhibbaa miixuu waggaa soddomaa hiikamuuf jedhee manyeen mul'ate hiikamuuf jedhe diinni dogoggorsuuf kaate kun xiyyitiin sibuuf dhufamte kachafi billaan turuuf qaqqaramte doomi sibu addi kee fiiftee ta'u diina jabaraanu arrabi kee gorsa ta'u dubbiin kee gorsa ta'u gadaan sugaa bilisa of galaana of galchaa. yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u kan deemetu nuu galee galanni siif haa ta'u kan seenetu nuu dhalee nuu dhalee galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u injiran jennaan jiraatanii galanni siif haa ta'u hekeraadha jedhan isaan injiran jennaan kun hekeraan nama ta'e yaa galanni siif haa ta'u. isaanoo badanii jennaan kunoo nu galanii nu mul'atanii yaa waa galanni siif haa ta'u yaa waa galanni siif haa ta'u yaa waa taankii yoo oomishoo oomishitee galataan nu galchiteettaa galanni siif haa ta'u mataras yoo oomishoo oomishitee galataan nu galchiteettaa galanni siif haa ta'u kilaashii kaakkisee hojjetee galataan nu gashdeettaa galanni siif haa ta'u yaa waa galanni siif haa ta'u yaa waa galanni siif haa ta'u biyya keenya nagaatti nuu eeddeettaa si haa galattu yaa waa galanni siif haa ta'u mormituun biyya keenyaa furguqifamanii kan oromoo jibbu biyya keenya irra hin taa'in kan oromoo jibbu biyya keenya irra hin taa'in kan dhiiga lammii keenya dhangalaasu biyya keenya irra hin taa'in lafti keenya biddattaa ta'u. qilleensi keenya biddaataa ta'u naannoon keenya biddaataa ta'u yaa waasi haa galatu yaa waasi haa galatu baga nagaan nuftani baga nagaan nuftani baga kilaasii diinaa ooltani baga madarasii diinaa ooltani bara boonni qaaqqisu ooltani bara taankii ooltani baga nagaan nuu galtan baga nagaan nuu galtan. Gadaan quufaaf gabbinaan oof kalshaa gadaan quufaaf gabbinaan oof kalshaa.
senar mamuraban ciramar kajora senar mamuraban
Tole gammadi gammadi haadha gammee gammadi haadha laloo gammadi gammadi haadha babaa gammadi haadha zalloo hilmaan kee dhufanii jiru kunoo warri sirraa baasani haaloo. Ishee hinduune hinduune ilmaan keessan jiru jiraa gararraa isaantu isaantu daandii saaqee nu agarsiise karaa ilmaan keessan hinduune akkam kutattu garaa guutanii jiran mayyuu laphee oromoo maraa kanaan of amansiisaa jiraachuu isaanii baraa. Tole wal dhiibdanii boqonnaa akka dhabaa jirtan in beekna tole qophiin keenya gaggabaaboodha kanatti aansuudhaan ammoo. keessummoota keenya nu gidduutti jiranii waliin kan wal barruudha isaan kaanii wal akka barruuf nuuf ka'u isin immoo amaleedhaan simattanii gara iddoo isaaniitti nu deebistu keessummoota keenya Dura duubaan as ba'anii ofis hin barsiisu amileedhaan gara waltajjiitti simadha tolee adii samees raanjaa eegalaa gara waltajjiitti amilee kennaafi egaan jechi adde saamiyaas kan yaadatamu yoo ta'e abaa'oo balleessuun. biiftuu harka tokkoon dhoksuudha warri jiran isaan kanaadhaan amilee kennaafi abaa'u balleessuun harka tokkoon biiftuu dhoksuudha warra jedhanidha gara waltajjiitti amilee kennaafi isin baruu
gaafiin mirgaati gaafiin barattoonni gaafatu bilisummaadha gaafiin ijoollee gaafachaa jirtu gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu.
abbaa isaa hayyeenu mafaatu amma iyyuu bakkee jiru. ልክ እናስገባችኋለን የሰሙን Uummata Oromoo uummata guddaa kan ta'e guddatti nama agarsiisaa jiran hin jiru maal rakkoon keenya maal rakkoon keenya tokko ta'uu danda'uutu haga ammaatti diina nuti taphachiise amma garuu Oromoon tokko. Oromoon tokko Oromoon tokko namni gargar baasu hin jiru afaan tokko dubbannaa Oromoon bilisummaa barbaada jennee. kana kan adda nu baasu hin jiru amantiin adda nu baasu amantiin kan nama isaatii fi uumaa isaatiitu jiru. malee namni tokko hamti amantii kee guddisanii kanaan jiraachuu qabu. Kanaaf hirreen keenya eessaa yoo jettanii addi bilisummaa Oromoo mirga uummata Oromoo falmuu eegdee qabe waggaa afurtama ta'e haala siyaasaa har'a jiru karaa nagaatiin qabsoo Oromoo milkeessee bakkaan gahuudhaa fi garee tiim lammaafaa wajjin warra aangoorra jiranii wajjin mallatteessinee jirra jechuudha. Yeroo kana jennu yeroo kana jennu bulchiinsa mootummaa amma jiru keessa warri mufatanii waa bubbutabuu baranii qabeenya namaaf qachuu barbaadanii dallananii numa wadda bilisummaa oromoo biyya keenyatti akka hin deebine warra barbaadan akkasumatti tolatti ilaaluudha. Wal gargaarree warra jijjiirama barbaadu wajjin gadhaabnee sirna kana cimsuun nurraa hidhamu. Bu'aa akkamirraa argannu bu'aa akkamirraa argannu karaa kanaan. Bu'aan kanirraa argannu karaa kanaan. Ammaan booda Oromoon akka saba dirqami guddaan irra jirutti arbi yoo lafa dhidhiitutti ka'e kurupheen ni sodaatti, bosonuun ni sodaatti, ee, gafarsillee ni sodaata. Oromoo sun hurbuu hordofudha. Yeroo isin akka godhaa turtaniidha waan tokkotu garaa koo keessaa dhabe na ka'aa ture beeku. Isiniin boona. Uummata goota akkasii qabaa jira beektaa dhuguma dhuguma dhuguma dhuguma. Giraa uummata goota akkasii hin jiru. Ofirratti wallaalle. Gootummaan keenya immoo kuruphee naasisuuf miti. bosonuu naasisuudhaaf miti. Bosonuudhaaf wanni immoo ofitti qabuu, madarsuu, lakkiisiif tuqu jechuu qabda. Maal jechuu kooti kana ifan baasa. Oromiyaa keessi sabni hin jirre hin jiru. Saba jiru kana rifaasisuu hin qabdu. Jaalalaan qabuu qabdu. Kabajaan qabuu qabdu. Diinqi kan keenya gurrubi kan keessan jechuu ni danda'u qabna. Diinqi kan Oromoon diinqa keenyatti gallee gurduubaa keenya immoo waliin jiraata. Keessumaa yeroo dhufu diinqa dhageetaa? Ndaa'u diinqa ndaa'u. Oromoon keessumaa simachuu beeku. Maaltu nurraa kan keenya nurraa hafee kan biraa ga'uu danda'a? yoo nuti dhufee nu wajjin jiraatee hojjetee fudhatee hormaata Oromiyaa ikoonomii Oromiyaa guddisa malee waan nuti jiru. Garuu diinqan dhaqee taa'aa yoo jedhe adabadhuu jennaan. Adabadhuu qaba. Ollaan immoo ollaadhaa fi waaqatti gadi ba'udha. Ollaa keenya immoo mirga isaanii beeknee mirga keenyas beekanii waliin kabajaadhaan waliin jiraachuudhatu qabu. Tuttuqaa waraabessi guyyaa ammatti jiru baay'ee nu gaddisiisi. Karaa Sumaalee yaadatu yoo ta'e meeqa buqqisanii uummata keenya uummata Oromoo garaan nu gubataa ture. Maaliif tarkaanfiin hin fudhatamu jennee iyyaastu amma gab jedhee dhaqqitanii tarkaanfii fudhatanii. Amma tuttuqaan asiin jirtu kunis tuttuqaan asiin jirtu kan uummati keenya daangaa ollaa warra gurus warra baddaa warra maaliif jedhaman miidhaman baay'ee garaa nu gogu garuu nuyi arba waan taaneef obsaan ogummaan jaarsummaan abuudhatu qaba. baay'ee kan agarsiisan jedhee yoo kana gurbaa mucaan kun Beniishaangul haa ta'u malee nutu guddise. Waajjira na biratti guddate mucaan kun taa'ee jiru. Eeggadda asii bahee waanuma gurraacha bifi isaa gurraacha ta'eef asii nutuu naqamti keessa darbu naqamti itti xinnumaaf ajjeesuuf oola. Nuyi jarana Oromoo. Nama tokko bifa saalaallee maal saalaallee tarkaanfii akkasii yoo fudhanna ta'e nuyi uummata akkamii taana jechuudha ni tuffatamna. Inni miidhaan uummata keenya irra ga'e deebiin argatu jechuu koo miti. Deebiin argatu. Garuu nuyi ogummaadhaan abuudhatu nurra jiraachuuf waa'ee ollaa keenyaa agarsiisa dubbachuu barbaada. Gara biraan amma wanti hundi akka xumurameef shubbisnee lafa dhiichisuu hin qabnu. Amma kan nu baay'eegamu mammaaksa isa kan re'eetii fi sila mammaaksa kun jedhee ture garuu amma namama. Kan booyyeetii fi re'ee sana deettu natti fakkaata. Re'ichi yeroo hobobsu iyyamee ture. garuu booyyeen tuun hin dhukkubsiin tuun hin ijjiitu sagantaa jira. Nuyi akka booyyee ta'uu qabna jira. afaan keenya qabachuu qabna. Waan hojjennu bilchinaan hojjechuu danda'uudhatu qabna. Yoo kana hin goonu ta'e diina ofitti hojjenna. Gurbaadhuma ammas inni jedhu kanatu wal arginee haasa'u hin deebisan. Bakka baay'eedhaan gurbaan ni shaamu. Abbaa caalaa jedhan Oromoon firan qabu baay'inaan maaliin jedhee Gambeela dhaqeeraa naannoo Sumaalee dhaqeeraa naannoo Affaariin dhaqeeraa jedhu hundi isaanii Oromoo jibbuu naannoo. Beektu nu sodaatu nu jibbu warri nu sodaatan immoo nu tuffatanis jiru ammallee tuffii dadhabamuu sodaatu dhiisaniiru Oromoo hin ka'u jedhan hin ka'e Oromoon humna hin ta'u jedhan humna ta'e. Ammoo warri sunis warri sunis itti qaana'u seena'u nu Oromoon waan hojjennu beekuu qabna ollaan keenya hundumaan wal lola yoo ta'e nagaan argannu Oromoon nagaan argatu taanaan moo qabeenya isaan guddifatu biyya isaan guddifatu lolatti galu lola sodaannaa miti harka duwwaayyuu moonee raawwanni kanaaf dachinaan ogummaan haa qabu sadaffaadhuma irratti kana jechuu barbaada. Sirni waggaa digdamii torba dura ture hawaasa keenya diiguu irratti baay'ee hojjeta. Hawaasi keenya Oromoon seeraa baay'ee kabajamaa qaba. Maanguddoon qooda qabu qaba. Hawwan bakka qaban qabu. Qeerroof qeerrittiin bakka qaban qabu. Akka nuyi humna hin taanetti akka nuyi walii keenyaa fi dhageenyetti keessa keenya lixanii hawaasa keenya sirnaa fi aadaa duukaa buusuudhaaf wanta hojjetame isintu gacaadhaaf. Amma bifa sanaan itti fufuu hin dandeenye. Aadaa keenya deddeebisuu qabna. Wal dhagahuu qabna. Wal dhagahuu. Wal dhugeeffachuu. Waan kun lamaaf eegadhaa. Wal dhagahuu, wal dhugeeffachuu, sadaffaa irratti immoo walii ajajamuu danda'uudha. yoo wanti itti wareegamne wanti itti hidhamne wanti itti saamamne akka injifannoon amma argamte kun fiixaa baatu jenne qeerroo qeerrutti abbootii harmootii wal dhagahaa wal dhaggeeffadha wal dhugeeffadha yoo walin dhageeffate yoo walin dhugeeffannu ta'e eessa illee ga'uu hin dandeenye. Kana ammoo gochuudhaaf isin kophaa keessa hin jirtu. Addi bilisummaa Oromoo sagantaa qabaa, hin dhufaa, waajjira isin biratti barannaa, iddoo adda addaatti Oromiyaa guutuu irratti waajjira ni barannaa. Waajjira barannu kanaan immoo waajjira barannu kanaan immoo wal barsiifnaa, wal adabnaa, ammaan booda yoo kufne namni nuyi qubatti qabnee sababa kanaaf qabne jennu nu mataa keenyatti wal kuffisa. Akka wal hin kuffisneef karaa dhaabbatii Oromoo jedhan sagantaa bal'aa irratti hojjetamaa jira. Akkamitti yoo danda'ame walitti gallee tokko taana yoo kana ta'uu baate immoo attamitti utuu waliin danqin utuu waliin gaadi'in dhimma Oromoo irratti wal hubannee waliin hojjennaa irratti bal'inaan irratti hojjetamuu qaba. Kanaaf duraan amma ODP jedhanii duraan OPDO kan ture madaa dur ture sanaa tuttuquu hin barbaachisu. Amma bakka amma jirurraatii wal fudhannee fuuldura socho'uu danda'uudhatu qabna. Kanaaf walaa dhageenyu, walaa dhuggeeffannu, waliif haa ajajamnu. barri kun bara keenya barri kun bara keenya yoo itti dhimma baane bara kan keenya ta'uu dhiisee oromoo gaafa afrikaa irratti gadhaabne afrikaadhaaf fakkii ta'uu dandeenya kana gochuuf garuu jabaannee haa hojjennu isiniin jira kana caalaa isinitti dheeressee isiniin dheebessu waan ta'eef immoo gara fuulduraatti walitti deebinee waliin haasofnaa. fayyaa ta'aa jiraadha mana keessanii karaa nagaa galaa injifannoon eenyuudha injifannoon
Jibandoni. Ayata. Gammadaniitu. Jireenya toleera. Eegaan eh, dhageessitoota keenyaa shanee gumee Addisaabeyaas Useen shanee gume seensa shanee gumee fi eh, jaal- abbaa caalaa lataa baay'ee galateeffannaa afgaan galata nuuf galchituuf. Ittaansuudhaan yaada gabaabaa namni qabu yoo jiraate nama lamarraa yaada fudhachuu ni dandeenya kan jedhu jira waan ta'eef yaada gabaabaa yaada gaggabaabduun lama namni lama yoo yaada kennu jiraate yaada lama fudhannaa kanaan alatti garuu abbootiin gadaa keenya waaqayyoon nu galateeffatanii ni xumurraa sagantaa keenya warree gara gad
yeroo waduun biyya seeneetti dhageenyu kaasee koreen dhaabbatee koreen simannaa hojiirra akka jiru hundi keenya ni beekna. An jecha tokkoon dubbachuu barbaada. Dhaabni kun dhaaba dhimma keenya dhimma saba Oromootiif waggaa afur tapha caaluuf magaalaa keessa osoo hin taane hoteela babbareedaa keessa osoo hin taane iddoo jireenya mijataa osoo hin taane daggalaa daggalaa bosonaa bosonatti ce'ee jireenya qabsoo fokkisaa ta'e baay'ee dabarsee akka har'a as dhaabannee simannaa isa salphaadhaan nu nutti fakkaatu kana isa iyyuu namni muraasi keenya goone dhaaba godhe. Dhaabni kun boorsaadhaa dhaaba waa qabu. Herrega baankii keessaa dhaaba waa qabu. Dhaaba garuu lamni hedduu Oromoo kun miliyoona jaatama ta'an qabu. Waan tan isiniin jechuu barbaada. Sabi biraan qabsoo fokkisaa kanaa gadii waan hamman hin geenye taasisee kan akka ifarti, kan akka maaloo saamichaan horatanii Afrikaa irratti humna guddaa qabeechaa jiru. An jecha tokko jechuun barbaada. Oromoon miliyoonni jaatama keessaa miliyoonni shantamni guyyaatti dhaaba kanaaf qarshii tokko tokko qofa namni tokko guyyaatti qarshii tokko utuu gumaachinee guyyaatti dhaabni kun miliyoona shantama qaba. yoon balleessan yoo kanta adara namni an oromoodha jedhe haadha oromoo yookaan abbaa oromoo yookaan wal makaarraa dhalatu guyyaatti waa biraa miti kadhattuun guyyaatti qarshii tokko kaa'uu dandeessa. Guyyaa hojii dafqaan bulaa hojjetee namni bulu qarshii tokko guyyaatti kaa'uu danda'a. Akkasumaan roboo abaa hojjennee leellisuu miti. Dhaaba kana cimsuu qabna, hundeessaa jabaachuu qaba. Sana booddee dinagdee saba keenyaa, dinagdee Oromiyaatu guddata. Hojii dhabdummaatu bada. Qarshii anaaf isin guyyaa tokkotti walitti qabnu jechuudha.
Gaafiin mirgaati gaafiin barattoonni gaafatu. Bilisummaadha gaafiin ijoollee gaafachaa jirtu. Gaafiin ijoolleedha gaafii abbaan biyyaa gaafatu.
Daman garbaa waaqa salgan buuranaa waaqa xiixoo gurraatti waaqa shanantumaa Oromoo waaqa shanan gadaa umtee waaqa Oromoo umtee waaqa dhugaa waaqa jaalalaa yaa waaq nagaan eebdee naannu geesse nagaan nu oolchitee nagaadhaan nu geggeesse waaqayyo nagaadhaan yoo naannu gee nagaan nu haa eegu nagaan nu haa eegu nagaan nu haa eegu waatiin maatiin nagaan nu haa eegu deemee bara dheeraa lubbuu isaa utuu hin qusatin qabeenya isaa utuu hin qusatin diina diina dee dhaabbatee loluudhaan waaqayyo isaan irraa kan iddoo dhugaatti isaan geessee isaan kan immoo eegee isaan tiksee gidduu keenyatti kan arge nu argisiise kana waaqa isaaniin fidee gidduu keenyatti argisiise kanaaf galata galchinaa yaa waaq galateedha yaa waaq galateedha yaa waaq galateedha waaqayyo jara kana kakaasee oromoof ifa godhee oromoof humna taasisee humna isaaniif laatee Amma hundaa irra fakkeenya isaanii ba'e galata jedha. Yaayyaa galata jedha. Yaayyaa galata jedha. Bara fuula keenya dura jiru jarreen kanaaf hubannaa akka kana duraa kenneef ammas waaqayyo kenneef. Amma hundumaa isaan mo'achiise. Nama uummata Oromoo nama saba keenya biliisatti baasu waaqa isaan taasisudha. Waaqayyo isaan taasisudha. Waaqayyo isaan taasisudha. Amma faltuu waaqayyo sinaa oolchuu gufuu sinaa oolchuu. Goromsa diinaa kee waaqa sinaa oolchuu kan gufuu diina Oromootti ta'u waaqni naa oolchuu kan lafa Oromoo irraa hamaa dhufu waaqa lafa Oromoo irraa raasuu akaasu billaa qaratee kan Oromoo kutaa jiru xiyya qaratee kan kutaa jiru waaqayyo xiyya kana gara isaaniitti haa deebisu waaqayyo hamaa kana nurraa haa dabarsu waaqayyo lo'aa hamaa kana nu haa of galchu waaqayyo inni guyyaa kanaan nu ga'e bara keenya hundumaa eegee xinnaa keenya guddisee guddaa keenya immoo nuuf tiksee ija biliisummaa nama argu waaqa hunduma keenya nu haa taasisu hamaa waaqa sinaa oolchu gufuu waaqa sinaa oolchu barri kun bara nagaa bara jireenyaa bara quufaa bara badhaadhinaa bara biliisummaa waaqa siniif haa taasisu na of galchaa ija hamaarraa na hambisa.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo dhiphina yeroo irraa kan ka'e oduu qabannee isiniif dhiyaachuu dhabuu keenyaaf dhiifama yookiin hofkoltii isin gaafanna nu hofkolchaa isiniin jenna. Egaan qophiin har'aaf qabannee dhiyaannes kanuma haga ammaatti hordofaa turtanidha. Haga xumuraatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u haga qophii itti aanuun walitti deebinutti horaa bulaa injifannoo uummata Oromoof.